hi guys welcome back to another orgies guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people one of the yoruba woman don't come outside wey be say she come outside to come talk a lot of things about efcc wey be say in e dey talk say the fulani people they are very wise See oga bubu carry all the fulani people on top of big big position for custom for efcc na na fulani fulani people, na dem be oga for there wey be say the efcc go see the people? wey be say dey really dey chop money for the countryside dem no dey go there go go after dem na the one wey be say e no do anything efcc come turn to who dey burst hotel dey go people house dey burst their house for midnight nobody get their. they go no fit get dia own privacy anymore They go just go there bus, enter people house for no reason at the end of the day they go tell say sorry no be them that they look for so my people this person say a lot of things many things wey be say they need to stop for this yoruba land because for yoruba land efcc go day. na fulani na go be oga for custom for yoruba land na fulani person na go be oga for efcc for yoruba land again wetin really dey happen for di yoruba land why di yoruba pipo a lot of pipo need to open dia eyes where dis tin dey happen di yoruba wey be say na dem even go school pass wey be say dem go school pass dis fulani dem wey be say na dem suppose to do dat position but dem decided to dey work under di fulani wey di fulani come, dey use dem against dia own pipo dey arrest innocent pipo Why di pipo wey dey chop money dey collect ac for body dey sit down for one place They no arrest them, but the people will be say dem no supposed to go investigate Now, j9 dem come they put their eyes they go so my people are go like make i live on, make I watch this video make I hear watching this. yoruba woman they talk the bitter the bitter truth will be say if e they come out from her mouth The way the fulani people don't take over the big big position for the for for the for nigeria will be say the red states now come be like say they be slave to fulani so my pipo i go leave on and make una hear from I mean, i no forget to let me know Waiting on una think for the comment section my people. <laughs> hey so this regime this buhari's regime has finally turned to government of misplaced priority check every every sensitive and important position in this country from custom to everywhere everywhere where you see igbo man where you see my uncles wey be yorubas i no see my own dissected family member everywhere na their own people full there we are not blind we can see abeg efcc chairman if you old last last you no old reach fifty, you still be young man like our own wetin dem say you come do for efcc wetin dem send you come do you don have priorities dem no give you work target They no give you statement of purpose I be you no right am which one be all this one one and they jump from one hotel or di other go they arrest people? eh how many ex-governors how many ex-senators and ex minister you don't go bust their house collect all the money where they steal shebi dem say you be detective part of your title na detective oga efcc chairman eh help us to investigate all the money from the deal of blowing whistle from the deal of blowing whistle wey dem don dey collect if you are not aware EFCC is supposed to be the new World Bank. Babe, with all the money we don't recover, they Vianney own. Better if una give us 100,000, we'll start capital. Una come they jump from one hotel to the other. I see them put placard. One boy, he steal $500 internet fraud. You, you array am like say he steal 500 billion government money. You people don't have focus. You don't get focus tell you something. I don't support crime. And I don't support any public person or anybody to get involved in crime. But now the thing where una train una children, our citizens, the outcome of your bad governance, unemployment is what has resulted. You know how many people don't go school? You know how much parents take, stay stress their life, take, pay children through school fees, pay and pay accommodation. Then graduate, finish. Which work whether na pdp or abi apc which work una give citizens una get 100 graduates with good brains come 70% percent na makeup artist 21% one percent na online vendor Then they cook for online the other ones na skit dem they do They don't talk to comedian Professor don't talk to comedian una not create job you cannot hold anybody for any crime because you have not you have failed to give the citizens what their entitlements are. Job creation, government not give allowance. Public infrastructures are not working. Why would I even want to employ them? Which government parastatal and want employ The ones where they're there. How would they take survive with them? Government of this country, stop deceiving yourself. Oh. Our eyes are wide open. We are seeing everything that is going on. Now, JJ, JJ will go sit down. Now, now go bring yourself and recover looted funds for one place. Where the money? Nigeria supposed to borrow people money una don reach this level but still our government e dey go up and down go borrow money brainless government brainless people you, even if the president is old he no know anything he no go school he no get certificate okay agree like wire child why do you surround yourself with stupid brainless old gerontocrats like you why una no see fresh young brain May una go see fresh young brain employed, put inside government, make them they work. If they join political party, now we dey get problem. Election they come with the talk of PVC. If we collect PVC, which political party we wan go? Na that nonsense APC, abi the rubbish PDP. Godfather reason will agree them fulfill their mission. Oh, this country, this country, the thing wey una turn this country. EFCC chairman, go and face your parity. Stop jumping from one hotel to the other. Leave these children alone. Create job. Spread the money with you and let put people under empowerment. Empower people with this cash. Nobody can look rich for Lagos. also. Oh. Politicians go, they wear gold. First lady go, they carry expensive bag, then go send her gift. Abi, senators go, they drive moto. Eh? Government go, governor, one governor go get like 400 houses. Who can't look bridge for, for this one? You think somebody come up for heaven can't look bridge? Nobody wants suffer. Oh everybody want make them by force so all these internet boys make una leave them and not support them. but now the thing we want to train them to be because they need to also survive i mean as they die, die una like make una tell us whether una dey use their blood do anything because i don't tire for una go They jump from one hotel to the other They investigate people who are not supposed to investigate the people wey una supposed to monitor dey take dey dss their phone They monitor their cost They monitor their movement Cash them, collect money give with the masses una not give e no go better for all of una e no go better for all of una wey they scatter this country plus political party plus politicians plus past and present wey una spoil this country no better for all of una because una don to suffer us but let me tell you something our eye it e don't come open e no close again o oh. our eye we dey see everything now we dey see okay make una continue governor efcc of misplaced priority abeg go and uh, go and investigate looted funds and give account of all the Desiani money and all the looted funds that people have. And now are we going to use it to develop our country? Because, come on, I see the